murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mwese bavandimwe aho muri hose ijwi ry'amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri isanga inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze muri kiganiro nk'uko amaze kubimenyera ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru twagihariye urubyiruko uyu munsi rero turaganira ku iterambere mu rubyiruko idini orthodoxe rifite icyicaro cyaryo i rwamagana ni rimwe mu madini akorera mu rwanda kandi yitaye ku rubyiruko nta kurobanura turaganira ku buryo rifasha rifatanya n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi mu gufasha urubyiruko kwiteza imbere cyane cyane urwo mu cyaro umutumirwa wacu ni bwana tuyisenge hamerikari fidel ni umuhuzabikorwa wa kiliziya orthodoxe mu rwanda hakaba n'umuyobozi wa paruwasi ya rwamagana mu burasirazuba bw'u rwanda ahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko yo kurwanya ruswa muri iyo ntara y'uburasirazuba muduhe telefone zanyu rero nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo telefoni yacu ya watsapu nyibibutse ni ukubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe muri isanga rero muri iki kiganiro nk'uko nari mbivuze turi kumwe na tuyisenge hamirikari fidel akaba ari umuhuzabikorwa wa kiliziya orthodoxe mu rwanda akaba ahanahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko mu kurwanya ruswa nagira ngo tumwakire bwana tuyisenge hamirikari fidel uraho urakomeye
umwaka mushya ikaze ku ijwi rya amerika nanjye nkwifurije umwaka mushya muhire wowe n'umuryango wawe ndetse n'abakozi mukorana muri iyo kiliziya ya orthodoxe mu rwanda n'ahandi abo mufatanije muri uwo murimo w'iyobokamana ndetse n'abayoboke banyu ba orthodoxe n'abandi b'ayandi madini atandukanye akorera mu rwanda mwese mwese umwaka mushya muhire bwana tuyisenge rero mu gutangira nagira ngo mutubwire muri make ibikorwa kiliziya orthodoxe yashyizemo imbaraga mu gufasha urubyiruko muri uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi
murakoze cyane kiliziya orthodoxe mu rwanda yagerageje gufasha urubyiruko ifatanyije n'imana ifatanyije ndetse n'abandi ikaba kiliziya orthodoxe mu gufasha urubyiruko hari intego cyangwa hari aho dushingira ishingiro ryabyo kugira ngo tube ko dufite inshingano aho muri bibiliya muri muri yohani nako mu gice cya mbere cya tumuriruka cya mirongo mirongo inani ndetse baranakomeza mu bice bikurikiyeho cya kabiri n'icya gatatu bavuga yuko yezu umwana yezu ukuntu yakoraga ngo yakoraga mu gihagararo agakora mu bwenge ashimwa n'imana anogeye imana kandi ashimwa n'abantu rero tugerageza gufasha urubyiruko guca muri iyo nzira iyo yezu kirisito yanyuzemo bagakorera mu gihagararo bagakora mu bwenge bakanagera ina- bakage- bakanagera imana bashimwa n'abantu ubwo rero muri ibyo bikorwa niho twashingiye ubufasha ah, dufasha urubyiruko kugira ubuzima bwiza ah, baka- bagasenga kandi bakagerageza kwiga neza eh, baka- bakanasenga rero eh, muri ibyo bikorwa twafashije urubyiruko urubyiruko twafashije ibijyanye no kwiga kugira ngo bakure mu bwenge Eh, ari muri pirimeri ari muri segonderi ari muri iniverisite haba ah, muri bacirarijiguri haba muri masitazi haba twajya dufasha Eh, gu- gukura mu gihagararo kubafasha gu- mu mikino inyuranye eh, baza bagakina ku- kubafasha gukora ubwisungane mu kwivuza mituweli eh, kugira ngo igihagararo cyabo kimere neza Gu- gusenga nabwo tuka tukorganiza amasengesho anyuranye cyangwa ingando yerekeye ingando twakoze ngo ingando mpuzamahanga harimo urubyiruko rwaturutse muri romaniya ndetse no mu bugereki kugira ngo koko bagerageze gusenga ariko no gu- no- no- no kuba ah, urubyiruko koko rufite eh, imizi mu muco nyarwanda umuco nyarwanda bawurakire n'abandi n'amahanga ndetse banige eh, imico y'ahandi myiza ariko eh, bigire no ku bandi barebe eh, kuko hari umugani uvuga ngo wiruka wenyine agira ngo ntuzi kwiruka kurusha abandi Eh, gushimwa n'abantu nabyo eh, kubafasha gushimwa n'abantu eh, ni uburyo bwo gusabana Eh, tubizi abana urubyiruko rufite ihuriro rihoraho icyumweru urubyiruko rugahura abana n'urubyiruko bagahura rutitaye ku madini n'amatora batu- baturukaho muri kiliziya ortodogisi iri i rwamagana mu murenge wa kigabiro Eh, abahazi kugira ngo bazi ko ibyo mvuga baba- babibonye bahora babibona buri cyumweru n'ibiro inshuro ebyiri mu cyumweru urubyiruko rugahura abana n'urubyiruko bagahura bagasabana baki- bakiga kubyina bakiga umuco nyarwanda umuco wa kera ndetse bakareba n'uw'ubu uburyo barimo ku- kugenda wa muco badata u- ireme ry'umuco wa kera bagana mu iterambere Eh, Ye- iryo huriro rero Ye- none se kugenda dukina.
iyo muvuze ngo mu- murabafasha mu byo mubafasha muvuze ko harimo no gusenga gusenga mura- kandi mukavuga ko mu- muhuza urubyiruko ruva mu mu- ntawe muheza n'abava mu yandi madini nabo baraza mugafatanya nabo Bi- mubigenza gute mu byerekeranye no gusenga kandi batava mu idini rimwe
Eh, gusenga eh, iyo mvuze gusenga ahangaha eh, iyo urubyiruko ruhuye rutu- ruri mu matorero atandukanye eh, hari ubwo bahurira kuri ikigo ortodogisi ya hiri hari n'ubwo bahurira hari n'ikigo cy'urubyiruko cyitwa yego senta i rwamagana cyangwa ku kibuga cya polisi iyo duhuye rero hari amatorero atandukanye eh, turaruhura tuti uriya mugatolika nadusengere tu- tugasenga abaporoso aba buri wese nagaruka- ni nka mpuzamatorero eh, yo kunyuramo yo kunyuza mu mu bana n'urubyiruko eh, gusenga kuko isengesho cyangwa ngo orthodox gusa tujya tugira umwihari- umwihariko w'amasengesho ya orthodox eh, ku- ku- ku- ku- ku ruhande rwacu ariko rero tuvuze amasu- isengesho mu bana n'urubyiruko ni ugutoza abana gusenga Eh, ntabwo no kuvuga ngo tu- ngo turasenga gusa ahubwo turanabatoza no mu ngo iwabo bafite amatorero n'ama- n'amadini bak- bakomokamo kugira ngo bazajye basenga kuko kuri twebwe isengesho ni ni intwaro ikomeye ibi rero tubitoza abana ariko n'abatafite aho basengera n'aba- n'abatanasenga abo ngabo nabo tuba turi kumwe eh, ntawe duhatira ah, gusenga gusa turabashishikariza kuko tuzi ko bidufasha Ye. none se Ibikorwa- eh, mwari mufite ibindi bikorwa mushaka kutubwira
Eh, ubwo nari ntangiye kuvuga muri rusange Mm.
Eh, ariko noneho iyo winjiye eh, ukareba hari ibikorwa bimwe bigiye bifatika Ah, tuvuga noneho hari abo turihira mu mu mashuri ya ya pirimeri Eh, hari imibare aba- hari abana bagera kuri batandatu eh, bagera ku icumi ubwo nayo muzajya duhamagara kandi muri iryo seze yose eh, hari abana ba- barenga cumi turihira kuba wenda abantu bashobora kuba bafite ese icumi ngo nibo nibo warasa kuko nubwo ari bake kuko kiziwe nakibutsa abatwumva yuko kizasiga bisi bimaze mu rwanda imyaka itatu oh, ikaba eh, ari itorero rifite ubuzima gatozi yabanje kwiyubaka kizasiga bisi kugira ngo ukorera ahantu hatandukanye hagera kuri cumi na- na batanu mu rwanda Ah, ubwo rero babanje gushakisha aho bikorera ubutaka ibyangombwa noneho rero eh, ibyo bi- birangiye turavuga tuti reka dutangire ubwo tugiye dutangira dushaka gutangira kubaka ah, ahantu hatandukanye twatangiye kubaka Ah, noneho tukavuga reka tunafashe rero muri ibyo by- by'amashuri abo muri segonderi abo muri pirimeri abo muri iniverisite hari abarenga batandatu hari ndetse n'abarenga icumi ba- barangije na nairobi hari muri masitazi dufitemo abantu bagera kuri batanu nabo twigisha Ah, noneho no mu mashuri y'imyuga eh, nabo tu- tura- tura- turabafasha kugira ngo koko tureme umunyarwanda ujijutse eh, si ukuvuga ngo ntibajijuza ahubwo ni ukugira natwe dutange eh, tugire uruhare tugire contribution du- dutanga ku burezi Mm.
no ku iterambere none Noneho rero muhitamo mu- muhitamo abana Mm.
muhi- mufasha gute niki mushingiraho abana baje batugana cyangwa abo duhuye nabo kuko hari abaza bakugana ukabona koko ni umwana afite ubwenge ariko wenda yabuze amafaranga y'ishuri kuko n'imibare bari mvuga irakiyongera kuko n'ubu nabonaga hariho hari n'abana bo mu matorero atandukanye si ngombwa ngo nose twavuze ko tutarobanura Eh, baba abayisilamu baba abagatulika baba abaje batugana tura- turabafasha bikaba ngo abacu bo mu itorero ryacu wenda twabahetuye ahubwo ni ukwangusha gusanga hari ubabaye cyane urenze wo mu itorero ryacu uwo rero nawe turamufata tukamufasha ah, ibyo dushoboye gukora kuko tuzi ortodogisi yo ni umubyeyi umubyeyi araburya cyane icyo afite hari ubwo iyo afite urabizi mu rugo umubyeyi eh, iyo afite amafaranga hari ubwo ahaha ibintu biryoshye biryoheye abana hari ubwo ahaha ibiciriritse ariko nawe burya akagerageza gushimisha umwana rero natwe eh, abo dufasha bose icyo bakeneye nicyo tubafasha bitewe n'icyo duke- n'icyo dufite natwe iratazamuha ku ishuri gusa du- tumuhaye kuko turavuga se ni mu mafaranga y'ishuri gusa Eh, niyo agiye mu rugo se hari iki ese arambara iki kuko utubazo twose afite tukagerageza kutumukemurira Ah, kandi ku buryo bu- bushoboye ah, u- kuko tutaba tubishoboye na none tuba twavuga tuti twamufashije ubu ngubu ariko noneho ntabwo bishobotse ibyo turabisaba kuko eh, niko tubigenza ariko muhitamo ko uwuje wese turamufasha Mm.
uko dushoboye Ye. Ah, ndu- turakomeza tubiganireho uko isaha igenda yicuma ariko nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone nk'uko mubizi iki ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika Ah, batangiye rero kuduhamagara reka mpere kuri felicien felicien uranyumva felicien turi kumwe reka tube twakiriye eri ubwo felicien atarimo kuboneka eri uranyumva wowe
Eh, ndabumva neza ye wiri urakomeye
ko turashima imana Ye, urahagana hehe
Eh, nk'ibisanzwe ndabatera kamo ndi hano itura mu giteranyo aho nsanzwe ndabatera kamo mu giteranyi murakomeye neza
ko hano tura turashima kabisa ndabona ibintu bimeze neza hano itura Ye, imana ishimwe hanyuma hari ikibazo cyangwa igitekerezo washakaga kugeza ku mutumirwa wacu
Eh, ahanini nshaka kumushimira cyane kuri ubwo bwitange numva bariko baragira ku bana Hello?
yego turakumva komeza
Eh, nka- nka- nkababwira ati babukomeza ngaho bagakwira no mu tundi tuwere kuko akenshi niko turabyumva dukunda guca twumva ubufasha buca bushikira abana baba bari ahantu nk'aho mu muji basanga nk'abantu ba hano mu cyaro tuma tubihomberamwo rwose kuvuga nk'uko biyemeje kuba bo fasha abana abana kukura bo niyo ufashe umwana uba ukoze igikorwa gikomeye cyane rwose bakabandanya basansibiliza no mu yandi madini bakabasha kuba baza barafasha abana mu bwo buryo baba bariko barashyigikira iterambere ry'igihugu
Ye, urakoze cyane urakoze cyane eri
Eh, nandi ndabashimira Ye, twakire na inosa inosa uranyumva
ariko ndakumva ye urahagana he wowe
kandi ndiko ndabakurikirana nande ngaha mu kanyosha ye mu kanyosha mwiriwe mute
ariko turiwe amahoro turashima imana Mhm, nuko nuko ye ufite igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu cyangwa ikibazo
hano hari ni nko gushima yuko bafasha abana bari mu madini hama tukamushimira yuko yo- boza baregeranya n'abo bana bantahonikora ataco bafise bafungura bo bose baba bari mu caro canke mu mabarabara bakaza barabafasha canke babazanira n'udufungurwa hanini ni ugushima kubera ico gikorwa si ca bose hariho n'abavyiyumvira bakabura ingene babikora kandi bafise uburyo Mhm, bariho gushima mhm.
rero tubakengurukira kuri icyo cyiza bakora baje mu mashengero kuraba abana ataco bafise Eh, urakoze cyane innocent udusuhurize abo mu kanyosha
yego murakoze nawe Ye. reka mu- umutumirwa wacu noneho aba ari we mpa ijambo bwana tuyisenge murumva ko eri na innocent bashima igikorwa mukora ariko bako- bakanongeraho ko mwagera no ku bantu aho nikora abadafite uburyo cyangwa se n'abari mu cyaro mwababwira iki
Eh, murakoze cyane Eh, turagerageza gufasha njyewe naguze ibijyanye n'u rwanda kuko zose dogisi ubu ni diyoseze eh, imwe ya zose dogisi diyoseze y'uburundi n'u rwanda birashimishije kuba abo ba- bahamwe bari mu burundi kuko igikotari icyiciro gikuru cyane kiri bujumbura ahantu bita ah, rohero e Eh, ngira ngo eh, uwo nguwo mu kanyosha eh, ageze muri rohero e akareba aho bita karitsiye greke barabona irakiriye bakunda kwita ngo niyo abagiriki koko nziza kabisi kigereki hari kiliziya nziza cyane katedrali yi bujumbura Eh, rero nkanamubwira ngo ntabwo turi bujumbura gusa aho ngaho Eh, yaza baza akareba akuva iburamata iburamata ni ahantu mu cyaro Eh, hakaba rero twarahubatse ishuri kiliziya kabisi yahubatse ishuri ryiza cyane rifasha eh, abana eh, hariya kandi abana ba- bantawe mikoro kuko avuga ba- bigira ubu kugira ngo ageze agiyibura amata ni uko jewe ndi mu rwanda ariko byanjyembereye burundi Mhm.
niho nageze ariko turi bikigenda mu byaro cyane kuko nk'ubu nakubwira wenda ngarutse mu rwanda ko eh, nk'ubu eh, ahantu twatangiriye eh, dufite icyicaro i rwamagana ariko ah, hari ahantu bita mu kaziba ni ni muri kirehe ikaze bayivuye na tubabangonye hafi y'umuhanda rwa butazi urenze cyunuzi naho hari paruwasi yacu ariko ntabwo indi paruwasi iri hano kure cyane bita muri gahara yitwa gashongora aho ngaho naho turahari eh, ndetse turahafasha abo bana tukabigisha tura- eh, turafasha ibintu binyuranye twa- eh, hari n'imashini zo kudoda kugira ngo urubyiruko rwige Eh, aho ngaho rero ni navuga ni mu cyaro Eh, rwa kayonza ahantu hitwa igikaya naho ni mu cyaro Eh, rwamagana aza ni mu mujyi ariko hari ahitwa igishari Mm, urebye nawe wenda kuba icyaro witwa inwuri nawe ni hirya rwose ni nyagasambu Eh, noneho wagera i nyamata ifite paruwasi mu mujyi ariko hari ahantu hitwa i karambi ku musozi wa karambi ni mu cyaro aho ngaho barahari barahari Eh, ukagera i cyangugu ahantu bita i nyamasheke ahantu bita ah, bayita ishangi ni ahantu mu cyaro rwose naho naho turafasha abantu urubyiruko hariya i butare mu mujyi turahari hari nanone eh, rubavu gisenyi ni mu mujyi eh, hakaba na kabarore naho tutangiye ku- kuhagera i butare ubwo rero ni ahantu hajya kuri cumi na hatanu ariko ndetse ahenshi urebye ni mu cyaro ugerage- ugereranyije ortodogisi rero kugira ngo mabwire ukuntu kire- paruwasi ishingwa kiriziya ortodogisi Mhm.
ntabwo ari musenyeri cyangwa ngewe nka nk'umuhuzabikorwa kuko umuhuzabikorwa kibazo uretse mu rwanda ariko ntabwo ari igihe musenyeri yemwe mu kirisi usanzwe ndetse nubwo ndi mu nzego zawo ndi umudiyakoni ndi umupadiri ntabwo ndi umusenyeri ariko ni umurayiki ushinzwe paruwasi ya rwamagana urumva bankurikiranye ibikorwa bya kiliziya ortodogisi mu rwanda Ah, rero uko kiliziya ortodogisi yinjira ahantu aho hose umuntu yatanga se mu- mu myaka itatu cumi na gatanu bageze gute umuntu akaba rwose si umuntu bamuhura na ntiyababeshya ariko ukuntu kiliziya ortodogisi ikora abantu b'ahantu runaka bafite amakuru ko batadutse nk'uko nk'ubu ngubu wenda bari kunyura ku ijwi rya amerika babyumva bakabaha iyo televiziyo ni nziza turumva dushaka kugira amakuru kuri yo bakiyoruganiza ubwabo noneho amahirwe yose bakatubwira tukajyaho tukabigisha tukabashakira n'abandi baturuka hanze bakaza bakibigisha wamara kumenya rwose tubona ko basobanukiwe tukababatiza twamara kubabatiza rero noneho ubwo ngubwo akabaye n'umuyobozi w'abapadiri ava muri bo ntabwo iyo zifata umuntu ngo ni uko wenda ngo yize ibiki imujyaneyo agira umuntu tukamwigisha akagenda akabafasha rero niyo mpamvu kuba mu cyaro kuba mu mujyi hose irahaba bitewe n'ahantu baduhamagaye n'ahantu badukeneye nuko tubikora rero icyo kibazo cy'inzira ngo ndabisobanuye neza yuko bose turahagera kandi turagerageza gufatanya kuko icyo tunafasha urubyiruko n'abana ndetse n'abari muri rusange ni ukujya kubaha imfashanyo ni ukubafasha kwifasha kuko bavuga ngo guha umwana ifi wamugisha kuyoga n'umuntu mukuru ni kimwe
n'umuntu rero icyo kibazo ntabwo agisubije noneho wenda ibindi bibazo nabyo nkagenda mbisubiza reka twakire n'undi ukurikiwa felicien yagarutse ku murongo wa telefone tubanze tumuhe ijambo hanyuma rero ubwo tuze gukomeza felicien uranyumva felicien telefoni ye ndumva irimo kugorana ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ahari ariko ndumva atarimo kutwumva reka tube twumva aka karirimbo hanyuma dukomeze mu kanya indirimbo ya kizito mihigo indirimbo jesu kima brûle le coeur umuntu ashobora rero kuvuga ati yezu wansusurukije umutima
Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des écritures. Ne permet pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton à d'autres près. La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui t'aurait révélé. Je la revois et l'étincelle de toi seul maître fait que je sorte dans le soir où trop des miens sont sans nouvelle et par ton nom dans mon regard c'est toi connaître leurs yeux ne t'ont jamais trouvé tu n'entres plus dans les auberges. Et chacun dit où donc irai-je si Dieu me manque. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments à bout de ses
jesu kima brûle le coeur indirimbo ya kizito mihigo dukomeze rero twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se kubaza dukomereze kuri gilbert turi kumwe gilbert uranyumva
yego ndiko ndabumva yego urahagana hehe
Bo, gende bujumbura mu burundi Mhm. bujumbura mwiriwe neza
yego ni ukuri twiriwe impore Yee, ni byiza cyane yasanze tubifurize umwaka mushasha n'ubutumire yego nawe turakwifurije ni abawe Eh, imana ko ndumviriza umutumire nagerageje kumwumva nk'uko bisanzwe ubunya ugaruka ni ukuvuga ko ikibazo gihambaye kandi turakunda kubona amahoro y'inzu menshi mm.
Ado?
ikibazo kihe Kumva bafite ngo- Mm, Yego. turabona kubona amahoro y'inzu menshi menshi akaza avuga ko hari ibyo afashe urwaruka kugira ngo rubashe kuba rwose imbere ariko iyo bishitse hano urabona ko n'iyo bari ko barabikora haba harimo n'imfashanyo nziza zivuye hanze kugira ngo ugaruka amaguru ugire imibereho myiza cyangwa ugire ejo hazaza heza hano nkagira ikibazo bavuga ati ese kubera iki turimo urwaruka ruguma ruba rwinshi mu marabara pasi na kimwe baba bariko barabafasha kandi twumva amashyirahamwe ariho cyo kintu nyamukuru eh, kugira tubagire icyizere hafi tuvuga ati ihumura batabona amabarabara n'at- n'abatabishaka ni cyo kintu nyamukuru mu mu daci ihumure kugira ngo tumenye nti ejo canke hirya y'ejo bagira ikibazo canke babyifuza bazobasanga canke hagiye hanyambira nka babashe kuba bo mu kigero cyabo bakajya n'abadoronka umwuga byakora ejo canke hirya y'ejo agire ejo iyo heza hora no kugaruka nibwo kubisanzwe afurika nibwo byoroshye imibereho myiza
ye hanyuma rero nkavuga ati reba uburindiho muradutumira abantu babigejeje kugira ngo nabo nyine tugire icyo tubaba- tubabagize mu burundi kuko nanjye turakunda kubona ibibazo bihari ugasanga kabisa imibereho yabo si myiza rwose nta ni ubwa ko wanagomba itangizo iteko ntikanamushyira murumva hasi
Ah, uravuga abo tugiye- twabatumirira bahe abo muri mu mu kiliziya ya orthodoxe cyangwa se abashinzwe abana bo mu ibarabara gilbert gilbert ubanza telefoni ye yacitse ariko ndumva ikibazo cye cyumvikana Ah, nibuka ko n'umutumirwa yamaze kutubwira ko ah, bafasha abana bo mu cyaro n'abo mu ibarabara iyo baje babagana bose barabafasha ariko uko bamwe bavamo niko n'abandi bajyamo ubwo ikibazo ki- kiba gikomeje araza kutubwira uburyo basho- babafasha no yenda no mu byerekeranye no kubafasha ku- mu myuga cyangwa se ibindi bintu bishobora ku- gutuma bibeshaho batagombye kujya gu- gusabiriza mu mabarabara Ah, reka tubanze twakire leo karigo uranyumva
ndabumva cyane mwaka mucaca ku ijwi rya amerika nongere ndamutse n'abanywanyi bi yego yego leo karigo nawe umwaka mushya muhire n'abawe
yego murakoze cyane ye urahagana hehe
Eh, jewe ndi mu burundi mu ma- mu majyepfo y'uburundi muri provinsi ya makamba mu mu ka- mu gace ka kayogoro niho ndiko ndabumviriza nibereye wibereye kandi uratwumva neza gatanu kuri gatanu
yego ndiko ndabumva ijana ku ijana Imana naho ishimwe.
rimwe rimwe bishika mm, imirongo ntitore neza y'ijwi rya amerika mugabo turagerageza kuza turumviriza dukoresheje ubundi buhinga Mm, hari igihe biba ari ikirere cyangwa se ibyuma bye- byikoroze byose birashoboka ye igitekerezo Eh, cyawe cyangwa Ego ikibazo.
nashaka no bwa mbere nshimire nongera eh, ndamwifuriza n'umwaka mushasha uwo mutumire mwari mwadutumiriye hanyuma igitekerezo nashaka kusa nk'umutekerezaho ko iki kiganiro mwadushiriyeho ni cyiza cyane ndumva ibyo ariko aravugana cyane cyane ekereziya orthodoxe ya yoyo igerageza kuza iraba hafi urubyiruko na cyane cyane usanga haba ngaho mu rwanda cyangwa n'ino mu burundi urwaruka cyangwa urubyiruko dufite ingorane zimwe ni izo kuronka umutahe kugira ngo dushobore kwiteza imbere cyangwa dushobore kwikura mu bukene ariko tugerageje kuraba turetse yuko baba babafasha kubigisha bakabaha imyuga cyangwa bakabaha n'umutahe kugira bashobore kwiteza imbere harakenewe yuko me- eh, meme na guverinema cyangwa amaleta y'ibi bihugu yoza ashyiraho amategeko yorohereza tugasaba yuko n'iyo orthodoxe yoza i- igenda ihanura n'amaleta kugira ngo bashyireho amategeko ku buryo naho wogira ku gatahe utoca unigirwa mu menshi ku kubera usanga amategeko nayo atari karakorohereza mu byiyumviro cyangwa mu bikorwa byawe uriko uritezamo imbere murakoze ngaho ku ijwi rya amerika urakoze cyane reo karigo ye twakire na diomede diomede uranyumva
ndakumva cyane ye wiriwe neza
mwiriwe neza umwaka mushasha ye umwaka mushya muhire nawe urahagana hehe tuwusangire Mm, jene mu gisagara cya bujumbura ye bujumbura Yo.
twumvise ko mumeze neza igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yego eh, tumeze neza mugabo atari akagwara gusa gusa Mm.
aka- akadufata gusa nta kindi ni yego mwihangane kazakira no kugana abaganga ariko rero
yego Mm, yego ni ukubashimira cyane mande mande umwaka umwaka
eh, ahantu uri ko hatumvikana neza
Eh, je ndabumva neza Ye- ye, ubu birahindutse
yego eh, kibanje kubashimira ikiganiro mwatan- mwakore- mwakoresheje mu mwaka uheze kimwara- mwarafashije umunyagihugu uwo ari we wese n'umurundi wese ari ngaha mu gisagara cya bujumbura mwaramufashije neza reka rero mbanze nshimire mbanze ndagushimire ikiganiro uri kubatanga urakoze cyane
ego ikibazo cyanjye nshaka namwibarize mutumire eh, nyakubahwa mutumire mugabo numvise ko avuga ikinyarwanda mugabo si umurundi none nyakubahwa kuri umunyarwanda ukaba ukorera mu rwanda twebwe abarundi bamwe bamwe bara usanga hariyo abarundi usanga bamwe abana ugasanga bariko bara ah, baratora iyara ugasanga bariko baratora ibyatsi bariko bararya amakara baya- bayarya mbe nyakubahwa wewe urongoye iryo shyirahamwe kandi sinzi ko shyirahamwe arongoye umunyarwanda Eh, ni umunyarwanda ni umuhuzabikorwa wa kiliziya orthodoxe mu rwanda akaba umuyobozi wa paruwasi ya rwamagana mu burasirazuba bw'igihugu Ah, anahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko mu kurwanya ruswa yego mu- mu bya- eh, jejwe mwe- nka- nka- nka- nka- nk'umunyarwanda nyine bi- eh, kora icyo ugira afashe zina murundi wese kuko abarundi benshi bam- ugasanga abamwe bamwe bariko baratora ibintu by'amayarara ugasanga bariko bararya ibyatsi none nk'abo batora ibyatsi barya- bakarya ibyatsi cyangwa amakara none eh, wobafasha icyo ugira nabo biteza imbere mu burundi icyo ni cya mbere Eh, mwebwe iwanyu mura- mwebwe mufasha abanye- eh, hiyo mu rwanda mwebwe iwa- iwacu mu burundi ku- kuki mutoza kugira mufashe zina murundi wese akenye hari urwaruka usanga rukenye ugasanga nti- ntirufise icyo rwishoboza none mwebwe ku bwanyu mwoteza imbere ki urwaruka rwo mu burundi kugira muraruka ingene rwo- rwoke- rwokeruka kugira rube neza mu gihugu cyacu kugira- kugira rutere imbere Mu- icyo ni icya kabiri icya gatatu nacyo mwebwe kazoza kanyu n'akazoza k'uburundi mu- mwofasha iki uburundi canke ko mbona umenga uburundi ni- nisi co kimwe ivuga co kimwe n'uburundi murakoze urakoze diyomedi mbere y'uko ugenda ariko nagira ngo nkubaze gatoya eh, abo ibyo biganiro wavugaga twakoze bi- byafashije abantu watubwiramo nka bimwe diyomedi diyomedi uratwumva se reka twi- reka dukomeze ubwo ngubwo ndumva atarimo kunyumva ye um, bwana tuyisenge mwumvise jiliberi na Leo karigo na diyomedi ikintu bagarukaho cyane ni ikintu cyo gufasha abantu batishoboye Eh, cyane cyane mu bijyanye imitahe ngo mwagera gute ku barundi bakennye ibyo ari byo byose hari bimwe mwari mwamaze kuvuga sinzi niba yarakurikiye bijyana na- n'ishuri na kiliziya kwifashana hariya mu burundi nagira ngo mugire icyo mubabwira muri uyu mwanya
Eh, icya mbere ndabanza nsubize umuvandimwe wa mbere yavuze katese abana bo mu muhanda eh, mwaba- mbafasha iki ese ko bamwe bava ba- bamwe bavamo abandi baka- baka- bakajyamo Eh, mu by'ukuri ikibazo nk'icyo cy'abana bo mu muhanda ni ikibazo gikomeye Eh, ariko ni ikibazo eh, ibibazo byose hari n'ibiba bikomeye ariko nta kibazo kidashobora kubonerwa ubu gisubizo twanga ni uku- kugira ngo ducike burundu kubera ko eh, neza bavuga abakene bazahoraho ari ukuvuga ngo bazahoraho bivuga ngo ntabwo ari ngombwa kubafasha kugira ngo abo bana bo mu muhanda tugerageza kugira natwe uruhare du- du- dushyiraho kugira ngo tu- bagabanukemo bagabanukemo no kugira ngo tugire ibyangombwa by'ibanze tubaha Ni muri urwo rwego bakorera abo twa iyo tujya gu- gu- gu- gufashanya mu ishuri abo ngabo nabo twa- turabazirikana Eh, nubwo aho tu- aho mu- mu- tuvuganira hari umwana twari turi kumwe umwana wo mu muhanda ndetse n'umuyisilamu yaza akavuga at- atubwira ibibazo afite ukuntu se yaramu- yaramutaye atanyina nyina nawe arabata we ariko twimufasha ku buryo tumufasha kandi ngo dufasha ntabwo ari abaye tu- tuyibate reka dufashe abantu eh, kugira ngo tuzagire abo turobamo baba orthodox nibyo tubikora Eh, dushaka kugira ngo dufashe abantu ikindi eh, hari imyuga tu- dufasha eh, nk'abantu twigishije gukora ah, gukora amasabune gukora ibyo bita shampo savori pide cyangwa liquid soap eh, amavuta ariya ya gikotori bita gikotori iyo bita vaseline harimo abakobwa harimo abari mu muhanda ba- barimo ah, ndumva ari batatu hakaba harimo n'abakobwa batatu ba- bakoraga umwuga w'uburaya cyangwa wenda bakiwukora ariko dushaka kugira ngo tubibaceho ariko kubibacaho atari mu magambo gusa bari kubatoza umwuga kugira ngo niba koko atari ingeso ibibatera babiterwa n'ubukene mu gihe bazaba bamaze kwiteza imbere bazagende iyo ngeso igayitse bayivamo ikindi uvuga ko ese leta kiza mwakorana gutya kugira ngo nshyire amategeko yorohereza urubyiruko nakubwira rwose ko mu rwanda icyo kibazo navuga ko cyakemutse cyangwa se kiri mu nzira yo gukemuka burundu kubera ko ikibazo tugarutse gikorana na leta mu rwego atari ukuvuga ni ukwivanga muri politiki ahubwo ni ukugira ngo tugire uruhare mu bikorwa by'iterambere leta itangira abaturage turaba duti natwe turashaka kugiramo uruhare natwe dufite umusanzu wacu aho dukorera ikibazo tugarutse wenda hano rwamagana mu murenge kigali ibyo mvuga barabyumva byumva ikirumvikana rwose rero twe turakora na leta hari gahunda ziba zihari cya mbere tuzimenyesha abaturage ari abakirisitu bacu ndetse n'abandi ko hariho hariho gahunda nziza za leta ziba zihari noneho ugasanga ahubwo abaturage wenda kubera mu mirimo baba bahugiyemo bamwe ntibabimenye ugasanga hari ibyo kurya nko mu rwanda bagera porogaramu cyangwa gushisha kibondo bakazana ibyo kurya bakabishyira nko ku masitoke ku mirenge cyangwa amata ku bana batarageza imyaka itanu tukabwira abantu ibiryo birahari mugende nko kubayobora natwe dufite icyo tuba turabaha tukanabarangira n'ahariya kugira ngo bajye kubifatayo ikirumva nacyo ni ikintu cyiza ndetse leta bakakunda kuduhamagara cyangwa bakaduhamagara n'abandi dukorana bati hari opotuniti hari amahirwe mu rubyiruko ni munsi n'ibyo bivuga byo kwigisha urubyiruko ibijyanye no gukora amavuta gukora amasabune za vorikide amashampo hari n'ibindi byinshi tuzigisha ibyo ngibyo biri mu kigo cy'urubyiruko barambwira bati ba bana bawe cyangwa ni muze muze dufatanye dufite umufatanyabikorwa nk'uwari witwa tomoko umuyapani wo muri jayika yigisha abana n'urubyiruko ibintu bya sevingi uburyo bazijamo bafite intego turashaka kugeraho noneho ukagera batanga amafaranga make make bafite ya ntego rero akabigisha ku buryo bugezweho akarere kamanukaye kati bamureka bana bazana ibiki urabona ko turi kugenda babyoroshya cyane cyane nk'abakora amakoperative kugira ngo bakoreho ibintu by'imisoro mu gihe ari koperative ndetse n'ibyo bakora kugira ngo nka rbs ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ni cyiza kubapimira ibyo bakora porodagiti ikabaca amafaranga hari ibintu byinshi leta nk'ubu barambwira bati hari amafaranga menshi ajyanye n'ibintu by'uburobyi mukore koperative rero leta ntacyo itagira yewe nabo dukora tugerageza ni ugutera icyumvirizo se no kugenda tureba se opotuniti zihari ni izihe kugira ngo dushobore kuzifata zose urubyiruko ibyo turagikunda i burundi rero nsubiza akantu ko iki burundi ati i burundi bimeze gute natangiye mvuga kizakuza gutya ni diyoseze bombi n'u rwanda ahubwo namubesha ko i burundi ariho dukorera cyane kubera ko niho batangiye ibizakuza gutya muri burundi yatangiye mu myaka za mirongo itanu navuze muri rohero rohero ya mbere arahaza ikatedera nini cyane hari abana dufasha kwiga hari ndetse n'abana ba kubera ko Burundi batavuga batavuga cyane icyongereza hari abana twavanye Burundi ndumva ari abana ni benshi kujya kubigishiriza i Kampala kugira ngo bajye kwiga icyongereza kugira ngo nabo bashobore kwisanzura muri East Africa Community muri Commonwealth ubwo rero ahandi dufasha nabuze buramata buramata twavuga ati ishuri hari n'ibindi byinshi dukorayo hakaba hari ahantu hitwa carama aho ni burundi ni uko ntari umurundi nyine ngombwa ni uko mpagenda mpatembereye nkabona ibyo bikorwa nabibonye hano ariko i burundi ugiye muri rohero e ukajya muri kigali tuzi hariya wasanga umupadiri witwa bonane ubwo abahari barabizi
nuko umurangira aragenda ibintu by'imishinga ushaka kugira ngo bafatane kigali tuzi ibibazo bise navuga ngo iyo ngo turafasha bite vuga ngo ntabwo ari oerije ngo ufite ifaranga biri hariya rimwe irafasha ubu ni uburyo bwo kugira ngo duke dufite tudufaranganya n'abandi ndetse tukanafasha abandi kubereka amahirwe bafite kugira ngo bayabyaze umusaruro ibyo ngibyo rero ni ikintu cyiza none abo dushimira Imana.
abo ngabo mu- mufasha tuvuge urwo rubyiruko mufasha gukora mm, amavuta amasabune n'ibindi mubashakira n'isoko cyangwa ba- bafite uburyo bakorana n'abacuruzi
Eh, ibyo mvuze byo kubu turi muri faze faze mu- muri faze yo Mm.
kubigisha Mhm.
turi muri faze yo kubigisha ntituratangira muri faze kunyura muri faze yo kubagurisha Mm.
barimo bariga nibamara kwiga turashaka noneho uko biriya bintu ba- bigishirizwaho ba- bakoresha ni ibintu bihenze ni ibintu bigurwa aho reka tubanze tubigishe mu minsi ikurikiyeho bamaze kubimenya turebe n'ibindi bindi ba- bahitemo ese kuko ntabwo haba nyuma ni ukuvuga ngo muri gahunda y'ubucuruzi bakora siraje bakora amavuta gukora- ni ibintu byinshi cyane no gukora amarangi hari ibintu byinshi baziga noneho bahitemo bati turashaka ibi ngibi noneho nibyo twumva tunarebye no ku isoko koko bi- bikundwa noneho dusabe ikintu turebe iyo duhitemo turebe iby'ingenzi bagomba kwita kuko bifite isoko kandi biba byari inyungu nyinshi ku buryo bihuta bagure ibikoresho bashinge koperative nibarangiza ba- bakore biteze imbere bari independent atavuga ngo bidufasha twebe ngo bitugufasha uzaza n'icya cumi bitugufasha aho, gatatu ku ijana bizaba ibyacu kane ku ijana Oya, turabafasha baka- bakikukira kavuze kwikukira kuko abashinzwe benshi babizi ari abarundi bakikukira ariko nanone tukababa hafi kugira ngo ibyo bubatse tubafashe kubibungabunga noneho tukabashakira n'abakonsatanti babafasha kugira ngo koko yandi batangiye bayibyaze inyungu kuko akenshi iyo murabizi mwese iyo haje gufasha hakaza amafaranga hari ubwo hazamo n'ibibazo gushwana ku- ku- amafaranga murayazi burya ni meza kandi akaba na mabi Mm, Rero ashobora ibyo guteranya tuba- bibasha kubateranya Mm.
Eh, ni ibintu tuba twize neza tugafatanya tukagenda tugenzura ku buryo eh, hazamo ikintu cya taransiparanse ibintu dukora bi- ari ukubikorera mu mucyo eh, tukamenya niba ari ibyo bafashijwe ni ibi eh, kuko namwe hari abantu bafasha ugasanga na- urebye ni nkayo wifasha haje niba ari imfashanyo wafasheho eh, icyenda ku icumi si- i- i- icyenda- icyenda rimwe ku icumi niyo atanze rero biba ari ibintu biri taransifanse byo byo mu- mu mucyo bimeze gutya n'umuterankunga akaza akirebera bariya ariko si ngombwa na- akimana akaza n'imvura ihise ibintu byose bikaba biri mu mucyo turabigerageza kandi imana ibidufashamo ariko dufatanyije n'abandi ikibazo duhitse hari n'abandi matorero dufatanya ibikorwa bimwe na bimwe kuko navuze hari iby'iterambere hari ibyo biri social eh, byo ku ubumwe n'ubwiyunge byo kurwanya ruswa kuko niba tuvuga iterambere tu- no kur- no kurwanya inzitizi z'iterambere kurwanya ruswa kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside eh, kurwanya amacakubiri ubu muri bino bihugu byacu ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kirakomeje kuba ingorabahizi ariko no mu rwanda rwose kigenda gikemuka n'u burundi wenda niko bimeze bifite amakuru cyane ariko nabo bafite intambwe barimo batera ariko tukagerageza kugira ngo hatajyamo n'akantu nk'ako ngako k'amacakubiri abashingiye ku bwoko yaba ashingiye ku idini yaba ashingiye ku nkomoko yaba ashingiye twebwe mu- kuko mu- mu- hano mu bo dufasha harimo n'abasigaje inyuma n'amateka bitwaga abatwara ariko basigaje inyuma n'amateka cyangwa amateka agaragaza ko basigaye inyuma abandi ibintu tugenda tubafasha kugira ngo ibikorwa bakora nabyo bibateze imbere harimo n'urubyiruko rwinshi harimo abana benshi bari babo batigaga ah, bitewe n'imyumvire twagiye tugenda duhura nabo ubu basigaye biga se aho ngaho muri Rero turabafasha turabafasha bariga rwose turabafasha aho dushoboye Mhm.
Eh, na- aho mvugira aho ngaho rwose Mm.
ibyo tukaba ya, nicyo nicyo rero kuko ikibazo cyose ni sensibule cyane kugira ngo atagira akantu ka- kameze nk'amacakubiri kameze nk'akatuma umuntu yumva ko yishisha mugenzi we kuko iyo u- kiliziya y'urukundo kiliziya y'urukundo iyo udafite urukundo no guhindura inyangamugayo ibyo uvuga byose bishingiye ku ijambo ry'imana ubivuga mu kanwa ariko mu bikorwa utabikora eh, no kuvuga eh, birutwa nuko wafata inzogera akaba ari ihumure Mhm.
Uko tubivuga.
Eh, reka twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika mugabo ku murongo wa telefoni aratwumva
yego ndabumva ye urahagana hehe
ndi muri repubulika ya demokarasi
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahagana he
noro kivu muri muri teritwari de masisi Eh, masisi murakomeye masisi umwaka mwiza kandi
Eh, namwe mugire umwaka mwiza nta kibazo kurundi Eh, hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufitiye umutumirwa
Eh, igitekerezo nagira ni icyo ku- gushimira kuko gufasha urubyiruko tukagira icyo tubwira kuko ubu nenda ari urubyiruko ni iby'ingenzi ariko si kandi ikibazo kindi ni uko muri rwa rubyiruko harimo abatishoboye eh, bagombye ku babahereza ruswa bakagira ibyo bakora bibi cyangwa se byiza bitewe na ruswa bitewe n'uko ari abantu batishoboye bakaba batashobora kwiga Eh, ubwo tukaba twabasaba kugira ngo noneho bajye bafasha abantu nk'abo ngabo kugira ngo bige sha noneho na ba bandi bize bakabaja babakerera imirimo
Eh, Eh, ikindi eh, byatubera byiza kuko bivuye muri burundi bikinjira drc bikinjira east africa n'ibyo byose byafasha bigatuma eh, development ishobora kwegera imbere Mm, iterambere icyo tugeraho Mm. Mhm. Ye. urakoze cyane rwose kuri iki gitekerezo cyawe Ye. Ah, bwana tuyisenge iki gitekerezo urakibona gute
kugira ngo aha- kubera telefoni y'ahantu ari ntabwo nashoboye kumva neza kandi kugira- kugira ngo mvuge ibintu bidahuye n'icyo yabajije nagusabaga wenda wowe ko wa- wavuga mu magambo makeya ikibazo cye ashobora kugisubiza noneho ku buryo butomoye Mm, urebye ntabwo ntabwo byumvikanaga neza ariko muri make yashakaga kuvuga ah, yavuze ko ari muri noru kivu eh, kivu y'amajyaruguru muri kongo akaba yavugaga nyine ko byaba byiza abantu ba- ni nko gufasha urubyiruko muri rusange urwo mu rwanda rugafashwa urwo mu burundi rugafashwa urwo muri kongo rugafashwa n'ahandi ku buryo aba- abantu bafashwa no kwiga bagafashwa kwiga no ku- ndetse no kubona imyuga ibabeshaho noneho bigatuma ibihugu birushaho gutera imbere nabo n'abo ngabo nyine bakabasha kubaho mu buryo bwiza ni igitekerezo ntabwo ari ikibazo yabazaga
yego yego Mm. Ye. ubwo rero nagira ngo mu gukomeza reka tube twumva indirimbo ya aline gahongayire aba baririmbira muri aka kanya mbere y'uko dukomeza ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma reka mbe mbibutsa ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukaba mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri ku buhanga bw'ibyuma ndumva ibibazo bikomeje kugenda byigaragaza nagira ngo tube tubumvisha aka karirimbo none ubwo naho mu kanya banza bitunganye
He's so marvelous. Hallelujah. Mutima wanjye himbaza Imana buri kibazo kizagihetse igisubizo nabyo none ntawisaza bizantanya n'umukunzi wanjye Yesu That's to the Lord. That's to the Lord. the life. He's the provider. He's the savior. He's the father. He's the doctor. He's the friend. That's to the Lord. That's to the Lord. Move your body. Move your body. He's so marvelous. He's so kind to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mwenye nguvu. Aweza yote. He's so kind to me. He's so marvelous. Yeah, yeah, ndiye upendo. The way, the truth, and the light. Shout to the Lord. Dance to the Lord. Niwe mwamukwiri ya mashige. Yeah. He's so kind to me. He's so marvelous. Yeah, yeah, ndiye upendo. The way, the truth, and the light. Shout to the Lord. Dance to the Lord. Niwe mwamukwiri ya mashige. Yeah.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aline gahongayire yaririmbaga indirimbo peke tumi dukomeze noneho gusubira ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika turi kumwe na ezekiyasi ezekiyasi bite bite
ni byiza nuko uri ahagana hehe
Oh, ndi hano mu karere ka rubavu mu rwanda Mm, umwaka mwiza
Eh, namwe Ye. igitekerezo ufite cyangwa ikibazo cyakora ubanza ufite radiyo ifunguye kuko amajwi aragaruka keretse niba ari ibibazo twakomeza kugira hano ku buhanga bw'ibyuma rero
Eh, kanyigabanya igabanye irimo amajwi aragaruka
Eh, Mm. nuko none igitekerezo nje- nshaka gutanga ku byerekeye ibikorwa by'amajambere Mhm.
cyane cyane ku rubyiruko usanga urubyiruko rufite kubangamirwa bijyanye no kubona akazi
ushatse Halo?
kuvuga iki ye ushatse kuvuga iki kubangamirwa
Eh, kubangamirwa cyane cyane ugasanga mbega kubona akazi birabagoye kuko ubu ngubu muri kino gihe aba- urubyiruko rubonye akazi amajambere yakwiyongera kurushaho
Mhm.
nubwo ntabwo ugasanga no mu no mu buhinzi urubyiruko rugomba gukenerwa eh, gukenera induza eh, imfashanyo ingunga Mhm.
ubwo bura urubyiruko rubonye ingunga rukabona n'akazi amajambere yarushaho kwiyongera
ye wavuga neza un- nk'iyo nkunga ikenewe iyo ari yo cyangwa se uburyo rubangamiwe kugira ngo n'undi usho- Ngo usho- usho- ingu- utabyumva nawe bisobanukirwe ingu- ingunga ikenewe Mm.
cyane cyane ngo mu bucuruzi urubyiruko rurangije kugira ngo rubone eh, amafaranga yo gutangiza mu bucuruzi bwabo biba bigoye bityo bakaba bakenewe ingunga Mhm.
kugira ngo babone icyo bashora mu bucuruzi Mhm.
ndetse no mu buhinzi ni uko ugasanga cyane cyane ahantu tuba haba hakenewe amafumbire nko mu birayi Mhm.
n'ibindi ugasanga kugira ngo babone ifumbire hagomba ingunga y'amafaranga kugira ngo babone iyo fumbire yo gushyira mu birayi Mhm.
Eh, Nka- bityo ibyo ngibyo bibonetse amajyambere yarushaho kwiyongera Mhm. aha uravuga urubyiruko rw- rukora ku giti cyarwo cyangwa uravuga nk'urwibumbiye mu mashyirahamwe
Bo- ni urubyiruko u- cyane cyane rwi- rwibumbiye mu mashyirahamwe ariko n'abikorera ku giti cyabo nabo usangaga iyo mbogamizi ihari Mhm.
bityo hakaba hakenewe kugira ngo iyo mbogamizi ikemurwe Mhm. Ye. ubusanzwe uko wabibonye abashobora kubona iyo nkunga bayikura hehe hari icyo waba ubiziho
O- abashobora kubona iyo nkunga ni abantu basanzwe bari mu kazi kuko babona uburyo babona iyo ngunga vuba ariko kugira ngo urubyiruko ruyibone haba hanakenewe amafaranga bashora ariko kugira ngo bayabone bikaba biri ikibazo Mhm. uravuga rero ubwo nk'abantu basanzwe bakora bafite icyo batangaho ingwate kugira ngo yenda baguze nko mu mabanki
nibo baba bagira icyo babona usanga bimaze ngo bya bindi ngo ufite azongererwa ariko udafite azakwa n'icyo yari afite
ntabwo byoroshye yewega yewega yereka ubwo nk'umwanya umutumirwa niba hari inama yaguha akubwire urakoze cyane bwana tuyisenge ezekiyasi mwamubwira iki
hafi ibyo namubwira ibintu bibiri yavuzeho ibijyanye n'akazi kubona akazi kari ikibazo ikijyanye no kubona igishoro nako ari ikibazo igena egisperiyanse kuko wenda iyo muri leta niba babisubiza neza ariko njyewe ndavuga ibyo mbona n'ibijyanye n'akazi hari uburyo bwajyaga bukorwa bwo kuhapurayinga cyangwa gusaba akazi ukora urugendo ugenda ujya hariya ujya muri kariya karere ujya mu kandi utwaye impapuro ushaka akazi nyuma wenda ntibanagufate cyangwa bakujojore mu bakora ibizami ariko igihe cy'akazi cyo nabonye baracyoroheje ko banazwe bapurayinga onulayini ku buryo ujya kuri interineti ugasaba akazi ugashyiraho impapuro zawe zigaragaza koko ibijyanye no mu kazi bigasabwa noneho baguhitamo ukagenda ugakora ikizamini barabigerageje ibyo gusa abashaka akazi ni benshi bibonera mu bajya gukora ikizamini nabo bangana cyangwa bapurayinga twajemo gahunda yo ku indi gahunda ya leta mbona yashyizeho yo kwibumbira mu mashyirahamwe no kwikorera noneho ariko waba ufite imishinga myiza hari ingwate hari cyangwa hari ibigega bya leta by'urubyiruko biriho ariko abenshi rwumva birahari ariko ntibabikurikirane akazi ko kuri radiyo ariko wamubaza kuko ugasanga ntabwo nta bintu binabizi rero twebwe kwa buramanga natwe tugenda tugira abantu mugende mubaze ibyo bigega mwashyizeho ni ibihe bikora bike ujye mu karere umusore kwa mujyanwa yo n'ikibazo ahubwo ujyanwe no kubaza gahunda zidukorerwa n'izihe ibyo ngibyo rero ibyo bigega birahari ni na byinshi ari ifasha urubyiruko ari ifasha abagore ahubwo ntibabijyanye barebe zikora gute noneho bajye muri ayo mashyirahamwe bakurikize ndetse ahubwo bagenda bakanabikuzurizaho ubwabo ibyo ngibyo birashoboka cyane cyane no kugira ngo batari kwicara ngo ngo bategereze
ahubwo nawe ukagira icyo ukora kuko nawe ushaka gufasha abantu ukavuga ese ushaka gukora iki ese wagura amafaranga wakora iki ngo nzareba ngo nzareba bikunda kumbaho cyane ushaka kubafasha urashaka kumashaka gukora iki nzareba mbonye amafaranga sinabura icyo nkora none ndabona turimo kugera ku musozo akajambo ka nyuma rwose mu masegonda makeya dusigaranye wabwira abatwumva nk'inama wabaha
inama natanga ni uburyo urubyiruko rugomba kujya ruhura bagahura bakunganya ibitekerezo bakareba bakagira rwose icyerekezo gihamye gifatika bakareba nabo ubabirega abantu bashobora kugira uburyo bifatanya bakajya muri ayo mashyirahamwe bagakora imishinga bakizigama usanga ari urubyiruko rwinshi ugasanga bibereye mu mayoga ibiyobyabwenge bakabireka bakazigama bakigomwa ye reka turekere ahangaha ndumva inama ni nziza mutanze ndabashimiye cyane bwana hamirikari fideli kuri iki kiganiro tugiranye ku nama muhaye urubyiruko nkaba nshimira n'urubyiruko twari kumwe n'abandi bose baduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri zuberi afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwese mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika